iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira ku mirongo wa fm ku ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gatandatu hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema guhera ku wa kabiri w'iki cyumweru ingabo za uganda zatangaje ko zatangiye kugaba ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa adf zifite ibirindiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare cya uganda cyemeje ko ingabo zacyo kuri ubu zirwanira ku butaka bwa kongo uganda yakomeje gushinja umutwe wa adf ibikorwa by'iterabwoba mu minsi ishize leta ya uganda yavuze ko uwo mutwe ari wo wagabye ibitero biherutse mu mujyi wa kampala n'ahandi mu gihugu adf ishinjwa kandi kugira uruhare mu bwicanyi no guteza umutekano muke mu ntara ya ituri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none n'abatumirwa bacu kuri telefoni turi kumwe na depite ayobangira safari uyu akaba ari umudepite ku rwego rw'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo depite safari ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze murakoze yego urakoze cyane nawe dufite kandi na bernard sabiti uyu akaba ari umusesenguzi akurikirana hafi politike mu karere k'ibiyaga bigari ubu turavugana ari mu gihugu cya uganda bwana sabiti nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga urakoze urakoze cyane reka duhere kuri bwana bernard sabiti leta ya uganda ibinyujije mu ngabo z'igihugu kuri uyu wa kabiri nibwo yatangaje ko yatangije ibitero byo guhangana n'umutwe wa adf leta ya uganda ifata iki cyemezo ni ibiki byari inyuma yo kugira ngo bafate icyemezo cyo gukurikirana izo nyeshyamba muri kongo urakoze aho byaturutse usubiye inyuma gake ngira ngo abumviriza iyi radiyo baba bazi ko hari ibintu bitari bimwe na bimwe bihereranye n'umutekano bimaze amezi make nyuma biba muri uganda na cyane ibihereranye na za bomo nangwa se ibisasu byaturikiraga mu mujyi w'ikampala utangiriye mu kwezi kwa cyenda kuri kuza gushira rero bikaza kuvugwa ko abari bari inyuma y'ibyo bisasu bakaba ari abanyeshyamba ba arayidi demokarasitike forces nyine nabo ba edf kandi ndetse usubiyemo inyuma gake cyane ntaho ariyo nshuro ya mbere ubutegetsi bwa uganda buje kwinjira mu gihugu cya kongo buvuga ko buja gushaka izo nyeshyamba ziteganya cyane umutekano w'icyo gihugu abibuka neza bazi ko nko mu mwaka wa mirongo icyenda kuva muri mirongo icyenda na gatandatu aho kukageza muri mirongo icyenda n'umunani hari ndetse ubwo igisirikare cya uganda mu bwinshi ndetse cyamaze igihe muri congo kandi nabwo kivuga ko icyari kikijyanyeho ko kwabaga gushaka izo nyeshamba kandi ndetse no imyaka nk'ebyiri ishize nyuma nabwo hari ubwo indege z'igihugu cya uganda zaje kwinjira muri congo kandi zivuga ko zishaka izo nyeshyamba ndetse n'abasirikare bo bagiye bavuga ko bagiraga kugira ngo babuze urwihisho mbega izo nyeshyamba kugira ngo zo kugira umwanya zikomeza kujya ziturukamo zitera igihugu rero zigasubirayo zikihisha so ibi bihabaye rero iyi adf yari isa n'ihinduyemo mu nkora yayo iki kibazo cyo gutega za bomo nangwa se ibisasu byaturikiraga mu mujyi w'ikambara bari bamaze igihe badakora ibikorwa nk'ibi bari baheruka kugerageza gukoresha iyo ngeri mu mwaka ngira ngo mirongo icyenda n'umunani kugera muri bibiri na rimwe nk'aho bibiri na kabiri ariko ntabwo kuva icyo gihe bari bagasubiye gukoresha igikorwa nk'iki kandi kuri iyi nshuro yo ubwo niba ari ukuri niba ariko ko aribo babikoze ugasanga n'ingeri babikozemo iri ku rwego rwo hejuru cyane ukareba tekinolojiya nangwa se ubuhanga bwakoreshejwe muri bisasu byakurikiye aha ngaha ko atari ubuhanga bupfuye kuba aho ngaho ko kikaba cyizerwa ko ndetse ubundi bigishijwe n'aba bandi abagizi ba nabi ba islamic state n'abandi nyine akaba ariko byemerwa hano mbega ko ubumenyi bwakoreshejwe muri bisasu ko atari ubwa adf ubusanzwe noneho rero iki gikorwa cya gavumenti cyo kugira ngo yinjire muri congo iyo niyo bakagura aho niho cyaturutse kuko bibwira ko baramutse babujije nyine adf urwo rwihisho ntabwo iri bubone umwanya wo guteguriramo ibi bitero byo isigaye itera igihugu cy'ubuganda urakoze cyane sabiti guma ku murongo reka twumve n'icyo honorable ayo bangira safari uyu ni umudepite ku rwego rw'igihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo depite safari aho muri kongo mwakiriye gute ibi bitero byatangijwe n'ingabo za uganda ku mutwe wa adf
ibyo bintu nibyo twari dutegereje kuza kera bivuze ko aba adese aba adese ni inyeshyamba iz'abaganda ariko urebye neza abo ibikorwa byabo babikoreraga gusa muri congo bicaga abaturage bo muri congo bagasahura bagatwika amazu amamodoka ayo muri congo ni ukuvuga abantu bari bafite ibibazo kenshi bari abaturage ba congo kandi byitwa yuko ari inyeshyamba zigamije kurwanya ubutegetsi bwa uganda ariko bishyuze imyaka n'imyaka bakodesha ibitero muri congo ntibagire n'igitero na kimwe bakora muri uganda ibyo byari ikibazo kuri twebwe ariko urebye neza congo ntabwo yari ifite ubushobozi buhagije cyane cyane ibijyanye n'amakuru kumenya uko izo nyashyamba zikora aho ziri byasabye ko duhamagaza igihugu cy'inshuti cya uganda kize kidufashe kurwanya abo bantu kuko n'ubundi amaherezo bari nabo gahunda yabo bari kurwanya ubutegetsi bwa uganda no gutera uganda ibyo bakoze ejo bundi bajya guturitsa amabombe biba nicyo cyatumye uganda imenya yuko ishyamba riracyahari kandi ziracyafite umugambi wo kuza kubatera hano muri congo ho twari tumaze igihe tumaze turiho mu bintu byitwa leta de siege muri leta de siege iri mu ntara za nord na ekwiri abadepite twaricaye turagira guverinoma tugomba kureba kwanza tugakora icyo twita evaluation tumenye iyo itadisheje ese irimo kugenda neza cyangwa oya ibyo byakozwe muri komisiyo twita yuko ari komisiyo ya defanse na sekirite mu myanzuro twafashe umuyobozi komisiyo twafashe umwanzuriro wo kureba ukuntu twasaba ukuntu guverinoma yacu ya kongo yakwifatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo basayida ingabo zose zifatanye kugira ngo zibashe kurwanya ibinyashyamba zitandukanye bahereye ku mashyamba ya edf irimo kwica abantu imaze imyaka irimo kwica abantu nabi ugasanga ibintu dukomeje ku yaho ntabwo iyo ntambara yari kurangira vuba niyo mpamvu twasabye yuko guverinoma ya lentini iganira n'ibihugu by'abaturanyi nayo kugira kurwanya iyo nyeshyamba uko byabaye donke twebwe nk'abadepite tugomba kubyishimira kuko ni ikintu twasabye kandi tukaba twizeye ko bizagera kuri gahunda ariyo kurwanya izo nyeshyamba za edf n'ibimenyetso bya mbere biratugaragaza yuko ingabo za uganda zifite usibye kuba zifite ibikoresho za siperi indege zifite n'amakuru zifite n'amakuru aho izo nyeshyamba ziri ibyiringiro byabo kuko urebye umunsi wa mbere bashyira batera ibisasu ni ukuvuga bari basanzwe bafite ayo makuru kuva kera ariko icyavugaga ni ukuntu bashobora gukorana n'ingabo zacu za kongo izo za desi zimaze iminsi ziteza ibibazo ibibazo byo kwica abantu bigatuma bizana izindi bibazo by'intambara hagati y'abaturage batuye muri ako karere ka beni ka yehomu hariho ari akarere kari gasanzwe gashyiramo ibibazo byinshi hagati y'amoko atandukanye haba ariyo amoko yo muri bitiza ariyo abalendu abahema abanyari ukumviraho sasa n'abashyigikiyeyo abandambe nabo bita ko ari abagabwisa ariko ari abahutu cyangwa abatutsi bavuga ikinyarwanda iyo yose byakorwaga na adefe ugasanga buri moko irimo gushaka kubyitira ayandi moko ariko kuri twebwe byaba byiza yuko ingabo za uganda zadufasha zikabasha kuranga ikibazo cya adefe ku buryo amoko asanzwe aba muri kongo akomeze abane gutuma mu mutekano batatinda depite safari hari bamwe mu banyekongo basa nk'aho batishimiye iki gikorwa benshi bakavuga ko babihera ku mateka y'ingabo za uganda muri icyo gihugu ndetse bakanavuga ko icyo cyemezo kitari gufatwa inteko ishinga amategeko itabanje kukiganiraho kugira ngo ihe uburenganzira leta kwemerera ingabo ziturutse mu kindi gihugu kwinjira muri congo ibyo byigeze bibaho mu nteko ishinga amategeko waba uruvuze ko mwabiganiriyeho ariko bigeze batanga urwo ruhushya ku bijyanye n'inteko ishinga amategeko navuze ko ari ikomisiyo twakozeho twashyizeho n'inteko yitwa komisiyo defanse sekirite mu marekomandasiyo mu bitekerezo twasanze mu byifuzo mu buryo twatanze kuri gavumenti harimo n'iyo icyo twitaga neutralization gushyira ingufu hamwe z'ingabo z'ibihugu bituranye na congo bigafashana na sadc kugira ngo babashe barwanye inyeshyamba donke ni ikintu cyari gisanzwe abadepite bashyigikiye kuko baragisabye nyuma yaho tuza no kubonana icyumweru gishize twaje kubonana tubonana na rengo na n'umukuru w'igihugu egiseranse felix antoni kisekedi tuza guhura nawe duhura nawe turi abadepite bo muri itiri na notivu twongera turamwibutsa yuko dutegereje yuko ibikorwa by'amawoperasiyo zikomeye zitangira kugira ngo zirwanye izo nyeshyamba za dese doke kuba ibyo bintu byamaze gushyirwa mu bikorwa twebwe nk'abadepite icyo twakora ni ukubishyigikira n'ingabo nazo za uganda bigomba kuzafasha mu kurinda umutekano y'abantu abakozi bazaza gukora imihanda kuko ari uwundi mushinga wo gukora umuhanda uzaba nyine muri ugahita kugenda beni butembo ubundi ukanyura nyine za donagana turi na goma bizakorwa n'amakompanyi ya kongo na uganda ariko nyine izo ngabo nazo zizadufasha kuko uwo muhanda uca mu turere turimo umutekano mukeya urakoze cyane depite safari guma kuri telefoni bernard sabiti kuri icyo kibazo kijyanye n'uko ingabo z'igihugu zigomba kubona uruhushya ruvuye mu nteko ishinga amategeko kugira ngo zibe zagaba ibitero aho ngaho muri uganda ingabo za uganda cyangwa se inteko ishinga amategeko yaba yaraganiye kuri iki kibazo mbere y'uko izi ngabo zoherezwa mu gihugu cya kongo ntaho byaganiriwe mu nzu nshingamategeko y'igihugu abari ku ruhande ruhakanya ubutegetsi ahubwo bari bari kwitotomba bayomba bavuga ko atari byiza kugira ngo ubutegetsi bwegure igisirikare cy'igihugu bwinjire ikindi gihugu butamenyesheje cyangwa se budasabye urusa mu badepite bacu kuko amategeko niko abivuga ariko uruhande rwa gavumenti rwo rukaba ruvuga ko ntabwo byari byifuzwa kunyura muri iyo ngeri kuko batari mu gitero ntaho bari mu gutera ikindi gihugu ntari intambara batangiye itera ikindi gihugu ahubwo basa naho mbega bari gukora iki gikorwa kurinda igihugu cyacu mbega so aho nta hariho kwemeranya ariko n'ibisanzwe hari n'igihe abasirikare ba uganda bagiye somali sinki mu bihumbi bibiri na karindwi baza kuba bamwe muri ya gurupe yageraga kugarura amahoro muri icyo gihugu nabwo banagiye batyo ntaho ubutegetsi bwabanje bwabicisha mu tegeko nshinga so abakurikira rero imyifatire y'ubutegetsi bakaba bavuga ko icyo cyerekana ko ubutegetsi butubaha nangwa se budafite kubaha kw'abadepite nangwa se bukaba butibwira ko hari akamaro abo badepite bafite gukora igikorwa nk'icyo so biri aho ngaho ntabwo bisobanutse ariko abakurikirana amategeko bavuga ko ubundi kuri ubu ngubu ho bisa n'ibyari bitifuzwa kugira ngo babanje babicisha mu itegeko nshinga kuko mbega iyi operesheni nangwa se iki gikorwa kizerwa nk'igikorwa cyo kurinda umutekano w'igihugu ariko bikaba ngombwa ngo abo bateganya uwo mutekano bakaba bari hanze y'igihugu noneho rero mu kubakurikira kubasangayo ntabwo ari igitero cy'ikindi gihugu ntabwo ari intambara ubutegetsi butangiye kuri kongo noneho bakaba bavuga ngo aho itegeko ubutegetsi ntaho bwaryononye so njye nibwira ko ariko nubwo byakabaye ibindi hari uganda ifite yohereje n'abasirikare muri sudani nabwo habayeho uko kwitotomba mu badepite nabwo banagiye batabanje babicisha mu itegeko nshinga ariko mbega abazi ubutegetsi bw'ubugande ibyo ntawe bidutangaza kuko igisirikare amategeko akunze gukurikirwa mu bihe bimwe ibindi bihe na cyane ibihe biba birimo inkora y'igisirikare igisirikare gikunze kwikorera ibyacyo kitabanje gukurikiza ayo magambo y'amategeko byahabaye ntaho byatangaje umuntu wese uzi iyo hisitori urakoze cyane bernard sabi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu Ah, reka duhere kuri hakizimana efuroni wiriwe neza muraho neza uri hehe ndi mu karere ka nyanza umurenge wa busoro mu rwanda ikibazo cyawe ese ingabo za za uganda ko zagiye muri congo ubundi i- i- uriya mutwe wa ni adf kuko bagiye reka mvuge ku- kuwukuraho cyangwa se ku- kuwirukana muri congo ese eh, uriya mutwe ni abaturage ba uganda bi- bi- bari kurwanya leta y'u- ya uganda urakoze cyane hakizimana efuroni reka dufate n'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika wiriwe neza yitwa jean longo Eh, mperereye i kigali ndera aho bita ku mukoya yego ikibazo cyawe mu magambo make Ne- yewe wenda utubazo nabaza ni utubazo nka dutatu Mm.
yewe navuga nti ese wenda nimba ingabo za uganda zarambutse zigakurikira adf zikayisanga muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo habayeho ubwumvikane se cyangwa nimba nta bwumvikane bwabayeho ntago igisirikare cya uganda wenda cyazafatirwa ibihano ikindi kibazo wenda cya kabiri nabaza ese leta ya kongo yo uko imirwano ibera ku butaka bwayo ibona abaturage baho batazahagirira ikibazo se cyangwa bakahahombera bakabasha baka- bakagira impunzi nyinshi mu gihugu ibibazo byanjye byareze ngibyo murakoze urakoze cyane Ah, reka nsabe ah, bernard sabi tusubize ikibazo cya mbere kijyanye n'uwo mutwe wa adf kuwusobanura ese ni mutwe nyabaki Ah, ukora iki ni umutwe urwanya leta ya uganda koko abantu benshi bakunze kwibaza icyo kibazo aba a- a- a- izi nyeshyamba ziri muri congo kuko na- a- ni abaturage ba uganda kandi abazi amateka y'izo nyeshyamba yatangiye ari mbega nk'iki- nk'ikidina nangwa se inyeshyamba zindi ziba zifite impamvu zumvikana eh, zihakanya ubutegetsi ubwo ari bwo bwose Ah, zi- zagira za- mbega za- zavugaga ko zi- hari ibintu byinshi bitemeranya n'ubutegetsi bwa uganda na cyane zihereranye na demokarasi ah, zihereranye ah, ah, mbega n'ukuntu ubutegetsi bwategekaga igihugu Ah, ariko bamanje kugira ibitero bya- byabo byabanje byaberaga hano ku butaka muri uganda babaga muri iyo misozi muri rwenzori abazi icyo gice ah, mu karere ako bita kasese ah, n'andi madistrict yitoroye aho ngaho niho bamanje kurwanira ariko baje gu- gu- eh, ubutegetsi bwageze bu- bubasu- bu- bubarusha amani mbega bu- bura- busa n'ububatsinze bubigizayo nuko rero birukira muri kongo abazi rero igice cya kongo cya- cy'Iburasirazuba bazi ko ari igice kinini cyane kirimo amashyamba menshi kirimo ndetse n'izindi nyeshyamba nyinshi cyane ahubwo ntari adf gusa iriyo so ngira ngo kujyayo kw'izo nyeshyamba ubwa mbere ntaho kwari ukuja gutera igihugu cya kongo ahubwo kwabaga ko kwihunzaho gake kwihishayo kugira ngo bikomeze gutera ubugande gikurikije izo ntego cyabanjije kugira ariko aho cyari kigeze ubu ngubu ziriya ntego zabanje ubwa mbere ah, i- i- icyo kibi n'ubu izo nyeshyamba ziriho ubu ngubu za adf ntaho ari zimwe na ziriya mbega ubutegetsi bwazo buriho aka kanya ntaho ari bwo buriya bwabanjije ahubwo buriya bwabanjije ndetse n'uwari uziyobora uwo mugabo witwa jamil mukuru yarafashwe ari no mu gihome ahubwo muri uganda aka kanya ababo bahari rero bakaba barajemo iyindi ntekereza y'iterabwoba igamije ku iterabwoba rimaze imyaka rihungabanya isi yose aba arukayida murabumva na ba ayisisi zaje mbega kwitwaza nangwa se gukurikirana iyo ntekereza y'iryo terabwoba so aho bari muri kongo ubu bakora ibintu bibi byinshi batera abaturage ba kongo ngira ngo babikora kugira ngo bibutse isi y'uko bakiriyo y'uko bakiriho ariko ngira ngo ikigenerwa cyabo kiracari kuza gutera ubuganda hanyuma se urebye uko babikurikije basa n'abashakaga kwerekana mbega nk'ubutumwa bashakaga kwereka yuko bagifite ingufu kandi ko bashobora gukora ibitero nk'ibyo so gavumenti ya uganda kujyayo rero ntabwo igiyeyo kugira ngo igire ibi bikora muri congo nibwira ko iki gikorwa gitandukanye cyane n'icyajyanye aba basirikare muri mirongo icyenda na karindwi iyi ni mishani mbega bitandukanyemo kuko izi nyeshyamba zihari za adf zifite purani itandukanye n'iriya iyo zabangije nayo beneri sabiti mu magambo make cyane mbere y'uko nk'ijambo depite ayo bangira safari bakunze kwita uwo mutwe umutwe wa kisilamu ugendera ku matwara wa kisilamu ibyo ni byo izo nyeshyamba zanahoze zirimo ako kantu ko kuvuga ngo abenshi muri bo babaga abasilamu abakurikirana idini y'isilamu ariko ubwa mbere bari basa n'abigamije cyane ku ngingo zihereranye na politiki mbega basa n'abashakaga kugira ngo bazagire igihe bagere ku butegetsi bavaneho guverinoma ya yoweri museveni bategeka ariko aho bari ubu ngubu iyo ideology nangwa se iyo ntekereza yo kuvuga ngo bagamije cyane ku dini niho kandi yongeye kugirira cyane ingufu kuko ubu ngubu urebye ibyo bakora intekereza yabo n'ibikorwa byabo by'iterabwoba byo bakora ureba ko basa n'aho mbega bigamije cyane ku dini rero icyo kikaba kizanye ingorane cyane kuko ubutegetsi hano buri kugerageza nyine gushaka abo babashyigikira bakanasanga benshi muri mo muri bo ari abakurikira idini y'ikisilamu rero hakaba hariho kwirarikira nangwa se denge yo kuvuga ko kibasha kurebeka nk'aho ubutegetsi hano buri gukurikirana abasilamu kandi atari ko bimeze so iki ni ikintu cyo kujyana buhoro cyane kuko kibasha kuvamo kandi ibindi bibazo hano mu gihugu urakoze cyane bwana bernard sabiti depite safari jean long we yibazaga niba harabayeho ubwumvikane wigeze kubivugaho mu magambo makeya cyane nanone akagaragaza impungenge ko abaturage bashobora kugwa muri ibyo bitero ndetse hakabamo no guta ingo zabo mwebwe mubibona gute ibyo bino ni impungenge zishobora kubaho kuko uzi ko intambara zimwe kubera hariya ni ahantu hatuwe n'abantu benshi ni akarere gatuwe ni akarere ka mbere gatuwe muri congo ariko akenshi izo nyeshyamba ziri muri muri muri parike mu ishyamba ziri kuri mu ishyamba mu ishyamba ya zirunga muri parike nasiyonari za zirunga ni ahantu hatari hafi y'inzu z'abaturage biba mu bikorwa byabaye byo gutera amateri indege kugenda kurasa ntabwo twa twavuga ko hashobora kuvugwamo abantu benshi abaturage kuko ni ahantu h'ishyamba ahubwo ikibazo gishobora kuba twabonye yuko igihe ziriya inyeshyamba za edf zirimo guterwa zikunda sasa zo gukora ibindi bitero byibasiye sasa roba abaturage zigakora ibitero bya fiyete zayo kugira ngo abaturage barakare babashe ku kugira ingabo za frdc igihe cyo gutera izo nyeshyamba igihe cyose izo nyeshyamba zirimo guterwa niyo mpamvu nazo zigenda kwica abaturage kuko uzi ko amateka y'izo inyeshyamba za adf ntabwo ari inyeshyamba zaje vuba zimaze muri congo igihe kirekire ni kuva igihe cya mobutu zabaye igihe cya mobutu hari hariho ibikundi bitandukanye bitwa tanza hari hariho iyo adf ubwayo hazaho na ikindi gikundi cyitwa nayo bishyira hamwe bakita adf nayo niho hajemo abantu bo kuzana ibitekerezo bya kisilamu ndani ariko icyo gihe cya mobutu iryo nyeshyamba zabanaga n'abaturage neza zabanaga n'abaturage neza kuko byari bimeze nk'aho bishyigikiwe n'ubutegetsi bw'icyo gihe cya zayire kugira ngo zirwanye ubutegetsi bwa uganda aro igihe uganda yazaga muri mirongo icyenda na gatandatu zize gutera izayire zikavanamo iyo mubutu zifatanyije n'igihugu cy'u rwanda n'abandi barebere nka ba rovaho yekunda eminani apito ye kabila icyo gihe sasa nazo ndumva ingabo za uganda zabashije kugira ngo zirwanyishe izo nyeshyamba za adf ku buryo izo adf zavuye mu mu zisiro zidafasha mu ishyamba ziguma mu ishyamba ariko nyuma yaho tena haje kuza izindi operasiyo za congo bamaze kurangiza intambara ya m23 ingabo za congo sasa zigenda kugira ngo nazo zirangize sasa ikibazo cya adf niho ibintu byo kwita abaturage byatangiye byari sitrategi izo nyeshyamba zikoresha igihe zirimo guterwa nazo sasa zigenda zikica abaturage abasivire kugira ngo aba basivire abaturage barakare basabe yuko izo ntambara zitangira depite ayo bangira aho niho umuntu yibaza kongo yaba yiteguye kuba yakingira cyangwa se yarengera abaturage cyane cyane ko muzi ko iyo ziriya nyeshyamba zitewe nazo zihimura ku baturage zikabagabaho ibitero ingabo zaba ziteguye kuramira abaturage igihe ibyo byaba bibaye mu magambo make cyane sitrategi zirahari niba ingabo za kongo zifatanyije n'ingabo za monisco kuko za monisiko kenshi zo ntabwo ziraza kugenda muri ibyo bintu byo gutera inyashyamba ahubwo zo ziraza kwirinda kureba ukuntu zirinda umutekano y'insisiro aho abaturage batuye aho za beni za oyica za ejengeti rero ni ibintu nuba abantu abashinzwe ingabo za kongo bifatanyije na na monisiko bagumwa nabo bagiye kwitegura bakamenya ko izo nyeshyamba inka n'ukuntu zari zisanzwe zikora igihe zitewe nazo zigenda zigatera abaturage ariko ndumva ni ibintu bimaze kumenyekana kandi nduva ingabo za kongo na monisco zimaze kugira zimaze gufata roho opisiyo kuri ibi urakoze cyane depite safari guma kuri telefoni iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika leo kargo niyo wiriwe neza twiriwe neza mwiriwe ngaho ku ijwi ry'amerika ndamutse n'abakunzi bariko barumviriza ijwi ry'amerika uri hehe ubu tuvugana ndi mu ntara y'amakamba muri komine ya kayogoro aho ni mu gihugu cy'u burundi ikibazo cyawe akabazo nashaka mbaze na cyane cyane izi ntambara zibera muri kongo na cyane cyane igihugu cya kongo gisa nk'uko umenga cyamaze kuba ikirimbiro y'imigwi yitwaje ibigwanisho none hamwe kongo yoza irareka iyo migwi yitwaje ibigwanisho ikaza ku butaka hanyuma ikabirikirerekura n'ibihugu kugira ngo bize bigwanire ku butaka bwayo nta mpungenge ibona yuko izo hava isanga ntayo yihungabanije cyangwa yugururiye imihora icyo gihugu kikaba ku rubuga rw'intambara ahubwo yari gusaba yuko abashaka kurwana bogenda bakarwanira iwabo cyane hoho abanyagihugu nk'uko mwariko murabivuga abatuye kongo hamwe ko bariko bakoresha ibikoho bikomakomeye ibizononekara uganda izofasha kuriha kongo utwo tubazo twanje ndashaka kugira ndonke umuco cyane murakoze ngaho ku ijwi rya amerika kubera ko mu burundi mutatwumva nagira ngo nsabe mu buhanga bw'ibyuma leo karugo bamugumishe ku murongo kugira ngo abashe kumva ibisubizo depite ayo bangira safari aza kumuha depite safari uko navuga kuri icyo kibazo muzi ko kongo na uganda bafite gusa hariho ikintu hariho afite imanza imanza zijyanye n'iyo ntambara yabaye igihe uganda yateraga kongo muri mirongo icyenda n'umunani baca uganda agiye kwishyura amakuta ya endeniti ibyo ni ibintu myiza ihari kandi iracyakurikiranwa ku manza ariko kuri ubu nonaha ni ibindi cyane ibindi ni ikindi gihe tugezemo aho kongo yasabye inkunga uganda ntabwo ari kuvuga yuko ari uganda yizanye yaje gutera kongo ahubwo ni kongo yaje gusaba uganda ize idufashe idufashe kugira ngo irwanye izo nyeshyamba z'abayugande ariko barimo kwica iy'abakongomani iyi uganda yo ikaba ifite isize ibikoresho nk'izo indege za gisirikare n'ibindi byose nk'amadrone ikaba ifite cyane cyane amakuru kuko icyo twebwe twaburaga kugira ngo turwanye izo nyeshyamba ni kubona amakuru ni inzego za gisirikare za uganda zibinyujije mu nzego zishinzwe amakuru informasiyo na renseignement zigomba kuba zifitemo abantu babasha kubahereza amakuru uko izo nyeshyamba zirimo gukora aho ziri ibikoresho byabo na gahunda zabo ibyo nibyo cyane cyane kongo yashakaga uganda yabifasha ibindi uzi ko intambara yose ntabwo intambara yari nziza nta ntambara yigeze kuba nziza hashobora kuzabaho ibintu bishobora kononekana abazapfa biba ibihugu mbere yo kwishyira hamwe guhamagaza igihugu kindi kuza kufasha ibiganiro byabashije kureba ibyo bintu byose kureba uko mbere yo gukora operesheni nk'izo amakuru ni kumenya yuko ese abaturage ntabwo baraza kubigwamo ako ikibazo ubwoba bwinshi twari dufite ni ahubwo ukuntu izi nyeshyamba zishobora kuzitwara nabi zikajya kwihera mu baturage zirimo guhunga intambara za efadesi na na yipudiyesi urakoze cyane depite safari
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika arakoze leo kargo mu buhanga bw'ibyuma mushobora kumukura kuri telefoni ko ikibazo cye cyasubijwe dufite kandi na lora mugiraneza twari twifuje ko aba umutumirwa muri iki kiganiro kuva tugitangira uyu ni impirimbanyi ndetse akaba akuriye ihuriro ry'urubyiruko rw'abahutu aho ngaho muri congo lora mugiraneza kuri mwebwe iki cyemezo cya uganda kohereza ingabo zacyo muri repubulika ya demokarasi ya kongo guhangana n'umutwe wa adf wowe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mwebwe ibyo bintu mwabyakiriye gute twe bakongomani n'urubyiruko twakiye n'agahinda n'umubabaro iyo nguru yo kwinjira kw'ingabo za uganda muri congo burya twibutse ukuntu bagwaniye hari igisangani n'abasirikari b'u rwanda ni ikibazo kinini cyane muri congo kubona ko uganda tena ije kwinjira muri congo ikabesha ingije gushaka aba adefu kandi ikibazo kiri ahandi twebwe ukuntu tubireba tuzi ko bino bihugu duheranye umupaka bizaga muri congo bije gushaka ibindi bintu ADF ariko ndakuvuga ko baje kudufasha kuvuga ngo Uganda ije gufasha gukubita ADF ni ukubesha kubera ko ADF nda nda kintu ikoreraga muri Uganda ahubwo ADF ibangamiye abakongomani guturuka mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na kamwe bica abakongomani b'i Beni kandi twaje tugira ngo ADF iharanira kuja gufata ubutegetsi mu Uganda ariko aho kugira ngo ije ku, kubangamira Uganda ikaba iminsi yose ibangamira Kongo ikica abakongomani nico kibazo twugomba twibaza ariko Uganda nayo kubera ifunga imipaka ya- iyo yose ibyo tubona nuko eh, bujya bica abakongomani abo ADF ariko za korta za oro izahabu zose zikaba zi- zi- zambukaga zikaja Buganda nyine n'imbaho za Kongo ubu na, na kakao nibyo kibazo ca- c'abaganda baje gushikira muri Kongo naho kuvuga ngo baje kudufasha gukubita ADF ni ukubesha kubera ADF umu- iminsi yose iri muri Kongo ndi ndibangamiye Uganda ibangamiye abakongomani ikindi twagomba gusubiza duteye agahinda nuko tubona ingabo zacu za Kongo zifite zi- zihagaze neza kandi zifite ubushobozi bwo kugwana ariko eh, guverinoma ya Kongo ikaba ifata abasirikari nabi ico kutwagenda twagenda kutwagomba kubaza no gusaba Kongo yacu abagu- aba- aba- abayoboye Kongo ni ukubabaza ni ukubabwira ngo bafashe gu- bafashe abasirikari bafate neza abasirikari babahereze ibyo kurya babahereze i- ibi ba- ba- ba- ba- babahereze iyankadrema nziza abo basirikari bacu bafishu- bafite ubushobozi urumva yuko tena ba- ba- bambaje Uganda ngize muri Kongo uwabikoze akaba ari perezida wacu wenda ntitwamunyomoza ariko ibyo yakoze abakongomani bose ndibabyakiriye neza kubera ko urebye neza MONUSCO imaze kuba, kuba kumara imyaka cumi n'ibiri hano muri Kongo nta kintu yakoreye abakongomani hubwo buri munsi abakongomani bari gupfa kandi yishinzwe gukubita buriya butsiko bufite imbunda bwose ariko nda na kamwe nda n'umurebera umwe wo- wo MONUSCO yavuze ngo yakuye mu shamba n'ibyo byose abaganda baje gukora rero ndakizero dufite ko baradufasha ku- gukubita A- ADF ariko bafite ibyo ba- ibyo baje gushaka muri Kongo nibyo baje gushaka muri Kongo ni buriya butunzi bwacu tuzi ko aribyo baje gushaka muri Kongo ariko kuvuga ngo baje gufasha abakongomani ni ukubesha kubera n'ejo bundi n'u Rwanda nagwo rwenda ruravuga ruti twifashije eh, ko kuvuga ngo FDLR nazo in- ziri muri Kongo nazo nabo barashakaguza baje muri Kongo nuko tena bongere bagwanire muri Kongo bari kubagize ngo bari gufasha umukongomani kandi ari guzakorta izahabu n'ibindi bari kwishakira ikibazo kiri ahandi ico twagombye kubaza kubera bamaze kwinjira wenda perezida wacu akatufasha akatubwira mbese abo baganda baje bangahe Uganda ifite eh, strategie yahe ye- yo yo tubwira ko yo ikaturasira ko ejo bazamara ADF baba bavuganye igihe kingana iki co baraza muri Kongo bakarangiza kandi si ni, ni bangahe binje muri Kongo kugira ngo abandi tubamenye ngo binje ba- ba- banganuca basubirayo bazasubirayo banganuca hagi- ha- hahise igihe kingenye honorable safari ugira neza ni nkaho atishimiye ko izo ngabo ziza mu gihugu Ah, uzi ko uwo ni umuntu nyine ukora mu sosiyete igihe kizira sosiyete kizira akenshi usanga bo bashyira imbere ku ibijyanye na protection y'abasivili- y'abaturage ariko twebwe dufite amakuru muri iyo politiki twakoze iyo komisiyo ya defense na securite evaluation twaje gusanga yuko kugira ngo dukomeze dutsinze iyi ntambara ya adf bidusaba ingufu tudafite bikaba kwegera ibindi bihugu nubwo twi- twigeze kugirana ibi- ibibazo ntabwo ibihugu bikomeza mu gihe cy'ibibazo oya Ni- habaho igihe bigomba kumvikana bigakorana bikurikije inyungu igihuza ibihugu ni inyungu ntabwo ari ubucuti kuko ni inyungu inyungu ya nonaha ya mbere na mbere ni ukurangiza intambara ya ebyiri kandi iyo ntambara ya EDF irangiye n'abaturage bazagira amahoro ariko iyo ntambara ya EDF ikomeje urimo kumva yuko irimo kuzana ahubwo amacakubiri hagati y'abaturage b'abakongomani abarendu bakicana n'abahema n'abanyariri abanandi n'abahutu bakagirana ibibazo ibyo byose bitewe n'iki nuko eh, iyo ntambara ya EDF i- i- igihari habayeho ibihugu bi- eh, eh, ba- byigeze kubirwanya na hariya muri erope habayeho igihugu cya france na- na ubudage eh, bararwanye intambara ya yisi ya mbere iya kabiri ariko ubu nonaha nicyo bihugu bi- bibiri bikorana neza ahubwo bigateza ibigo byose imbere natwe niba aveka uganda iyo ayo mateka y'intambara zo muri igihe cya efuperi cya fpr byamaze kurangira kuko ubu none hahubwo dufite n'indi mishinga ijyanye n'amajyambere n'umuhanda izadufasha ku muhanda uzava aho ya bunagana ibicuru n'igoma biva muri ako karere ni mu karere ka ka mugenzi wacu uruvange kugira neza ntabwo ntabwo yakanga yuko uganda yadufasha kuzana uwo muhanda kandi uwo muhanda nawo uzajya mu karere karimo umutekano mukeya izo ngabo za uganda nazo zizadufasha gucunga umutekano zaba kuba uwo muhanda uzateza amajyambere bijyanye rwose n'amateka ya kera icyo kintu deja cyamaze gufatirwa umwanzuro uganda iraguma kwishyura kongo ku bijyanye n'ibintu byabaye icyo gihe urakoze cyane bernard sabiti depite safari aravuga ko inshingano z'izi ngabo za uganda zishobora kutarangirira ku guhangana n'umutwe wa adf ko hashobora no kuzamo ibintu bijyanye no kurinda umutekano mu gihe uganda izaba yubaka uwo muhanda uzanyura muri kivu ya ruguru mu kohereza izi ngabo muri congo hari intego cyangwa se inshingano igisirikare cyaba cyahaye izi ngabo zigiye kurwanira muri congo ibyo ntaho mwabimenya nyine kuko ntaho hari ukuvuga ko hari nk'icyambiko nangwa se ubutumwa ingabo zahereje nk'abanyamakuru hano i kampala ariko icyo nzi ko ni ukuvuga ko nemeranya n'umudepite nyine uko avuze kuko nk'uko anabivuze n'ubwo bamara gutsinda adf ikintu kibasha gushoboka ugendereye ukuntu umuntu yasobanukirwa gutsinda icyo kimenyesha kuko nk'uko tubizi izo ishyamba kuzitsindira kimwe ntaho bikunze koroha bikunze kwicamo ibice ibindi ndetse nk'ubugurupu bumwe bukagira iyo bujya kwihisha bukazongera buka bugakungana nk'uko ubizi inyeshyamba na cyane izo zingiyemo ideologe y'iterabwoba ntabwo kiba cyoroshye kuzitsinda kuko bumwe intekereza yo yonyine ideologe irasigara irakora irabazanira abandi barwanyi niko biba nk'uko abamerika baje kureba ibya ayisisi na alukayida ko bitoroshye burya gutsinda umwanzi nk'uwo ariko icyo nibwira ni uko igisirikare nawe ingabo za uganda zitarenda kuva muri congo aka kanya kuko iyi ntambara batangiye nubwo bakoresha ibi birwanisho bikaze by'imbaraga nyinshi bakoresha indege n'ibiki intambara kuyitsindira kimwe biba byifuza ibintu byinshi biba byifuza intelligence biba byifuza gushyira ingato ku butaka rwose ukagumaho ukareba ngo umurimo urawukoze ibyo bintu ingufu z'ingabo za congo zifite ingorane nyinshi nyine ibibazo bafite turabizi ntabwo zashobora gukora uwo murimo wose ngo ziwurangize ubwabo so nizera ko ntawe mbizi ibyo baganiriye ubutegetsi bw'aha ngaha n'ubwa congo ko byagiye ntawe mbizi ariko nibwira ko baba baratekerejeho nangwa bagapuraningira igihe cyo mu maso igihe cy'imbere bakareba uko bazashobora kubika uwo mutekano babaye bawubonye urakoze cyane kandi urakoze bernard
ibyo ntaho duteyiriza abantu hano ntababizi ariko nibwira ko ariko biri bizaba urakoze cyane bernard sabiti honorable ayo bangira safari hari abakomeje kwibaza niba iki cyemezo ku rwego rw'akarere kidashobora guteza ikibazo cyane cyane ko hari bimwe mu bindi bihugu bituranye na kongo nabyo bifite imitwe y'inyeshyamba muri icyo gihugu natanga nk'urugero nk'uburundi hari inyeshyamba z'abarundi ziri muri kivu y'epfo hari inyeshyamba z'abanyarwanda ziri muri za kivu ya ruguru bo baramutse basabye kongo ko nabo bajya gukurikirana iyo mitwe bizagenda gute
mbere na mbere ukuntu navuze ntabwo ari uganda yatanze gusaba ko iza muri kongo ahubwo ni kongo yabisabye ko iza kuyifasha ntabwo ari kuvuga yuko ejo bundi u rwanda narwo rwaza cyangwa ntabwo ubundi rwaza kongo itabisabye kongo igomba kubisaba ikareba aho ikeneye inkunga ko bayifasha no kuyifasha ntabwo ari cyane ntabwo ari ngombwa ko bohereza ingabo bashaka gufasha mu bijyanye n'amakuru ya bazima cyangwa n'ibikoresho ariko petete ahantu washobora kujyana iyi mpungenge uzi ko ibihugu bitandukanye nabyo ntabwo dufitanye ibibazo hagati yacu gusa ariko nabo ubwabo ibihugu nabyo ubwabo nabyo bifite ibibazo ni ko uganda n'u rwanda na tanzania byumvikana neza kandi kubona yuko izo ngabo za uganda usibye muri ako karere ka beni aho zigiye kurwanya mu ishyamba za adf ariko zizasubira no kugera mu karere ka ruturu za goma hafi y'umupaka y'u rwanda aho naho twizere yuko muri mu rwego rwa cfr bamaze gushyiraho mekanisme ku buryo kuba kubona ingabo za uganda zigera hafi y'umupaka z'u rwanda bitashobora kuzateza ikibazo ariko izo zo zaba ziri muri ako karere ka rucuru bibaye bigarizweho zizaba zize cyane cyane kurinda umutekano w'abakozi bazaba barimo gukora uwo muhanda bafatanyije n'igihugu cya kongo ariko twese tuzi neza ko muri kino gihe ntabwo ibintu ntabwo ibintu byari ntabwo ibintu byari bimara kuba neza hagati y'u rwanda na uganda urakoze cyane bwana bernard sabiti hari icyo kintu gishya depite safari akomojeho avuga ko ingabo za uganda tuvuge ko zasoje uwo murimo wo guhangana n'inyeshyamba zizajya gukurikirana igikorwa cyo kubaka iriya mihanda muri kivu ya ruguru kugera muri za rucuru agaragaza ko hashobora kuba impungenge cyane cyane ko ako gace kegereye u rwanda kandi muri iyi minsi u rwanda na uganda bitarebana neza icyo gihe ntihavuka ikibazo
umudepite safari icyo avuze ni ukuri njye nibwira ko umutekano kugira ngo usakare muri icyo gice cya kongo nibwira ko ibyiza bivamo biba ari byiza ku butegetsi bw'ibihugu byose byitoreye ako karere noneho rero njye nkaba nibwira ko ikiri kuri ibyo bihugu kugira ngo byumvikane cyo kubaho impungenge zitifuzwa rwose kuko njye nibwira ko izi nyeshyamba za edf zibaye zitsinzwe ubundi ndetse n'izindi nyeshyamba nazo ziri mu karere kamwe nazo zibasha nazo kugira kwibwira ko nazo ubundi ndetse igihe cyazo atari kirekire so njye nibwira ko umutekano kuja muri congo ari ikintu gikwiye kwakirwa n'ibihugu byose byitorera ako karere ariko nzi neza yuko of course yuko umudepite abivuze muri iki gihe hari ubutabana neza cyane bwari buhari n'ubuyobozi bwa rwanda na uganda so nibwira ko izi ngabo za uganda kije kubereka ko cyifuzwa ngo zigumeyo ndetse zikore n'uwo murimo wo kurinda no kureberera iyo mihanda ibihugu byombi byemeranyije kubaka kugira ngo habaho hatabayeho rwose uburiganya ndeba ko kidakwiriye kuvaho ingorane ariko nk'uko anabivuze ndamwumva rwose ko haba hariho denje aho ngaho hagize ibikorwa bikorwa bidasororotse ko habasha kubaho ingorane ariko nibwira ko mu kuganira ko ariko kumaraho ibibazo nk'ibyo so ko hariho kugerageza kuganira hagati ya gavumenti zombi nabwo u rwanda na uganda urabizi ko bari kugerageza gutereza imibane yabo
urakoze urakoze bernard sabiti reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma terance wiriwe neza
ndabahamagaye ndi i burundi igitega ku mugwa mukuru wa politike ikibazo cyawe mu masegonda atarenze cumi n'atanu murakoze cyane ikibazo nari mfise nagomba mumbarize umutumire ariko mumbabarire cyane igitega nitwumva ijwi rya amerika naherutse mubishyira kuri fesibuke ariko ikibazo mfise mfise nagomba kubaza umutumire ni adf imaze igihe kinini igwanya leta ya uganda muri kino gihe bariko barakoresha ingufu kugira ngo bayituze n'ubwo haciye igihe kirekire nagomba mbaze umutumire nti none babona bazo leta y'ubuganda ishobora gutsinda icyo kiroberi kibagwanya intererano rero ngira ko n'intererano navuga ni ahubwo leta y'ubuganda yari ikwiye kurondera iyo uwo muhari ubagwanya kugira ngo bicarane bagire ibiganiro kumbure ku mpande zose bareke gukoresha ingufu kuko abanyagihugu nibo bagirira ikibazo kuko intambara ntihitana abagwanya ubutegetsi gusa cyangwa abariko baraharanira ko igihugu kitavogerwa abanyagihugu bato bato nibo bagwa muri iyo ntambara navuga niyo yo nako izo mpande zibiri zombi zoshira imbere ibiganiro ntibashyire imbere imirwano urakoze terance sabiti magambo make cyane arakoze kubaza icyo kibazo kuko ari ukibajije wenyine ahubwo n'abanyayuganda bamwe barabyibaza na cyane abadepite bari ku ruhande bakanye ubutegetsi baje kukibazaho icyumweru gishize ubutegetsi bwo buvuga ko kidashoboka kwicara ku ntebe imwe n'aba barwanyi b'iterabwoba abo badakenga neza icyo bashaka kuko nk'uko nari nasobanuye iki kibinja gihari ubu ngubu icyo gishaka ntawe gisobanutse kandi nk'uko unabizi iyi ntambara yabo yajemo iyindi ikindi kibazo indi ngeri yo kuvuga ko intego yabo ihagarariye ubu ngubu ku iterabwoba no gukoresha ingufu nyinshi so ubwo butegetsi bukaba butabona ko cyifuzwa kugira ngo bwicare nazo buganire nazo bernard sabiti ni umusesenguzi akaba n'umuhanga muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire bwana sabiti murakoze edi nagira ngo nshimire kandi na honorable ayo bangira safari uyu ni umudepite ku rwego rw'igihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo akaba aturuka mu gace ka masisi depite safari ashobora kuba yavuye kuri telefoni ariko nagira ngo mu izina ry'abakurikiye ikiganiro ndetse no mu izina ryanjye bwite nawe mushimire kuba yatuboneye akanya kugira ngo tuganire shimire namwe bakunzi mwari mukurikiye iki kiganiro nshimire injeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na diodone cyubahiro wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatandatu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
thank you